my correct people, i don show again with another gist yes so as una dey see so olori I don show with the lawyer sorry um yes alejo wetin i see for social media na be this one abeg if una never subscribe abeg make una subscribe hit on your notification bell so that anytime una dey carry gist dey come una go dey see am and for those one they go they can god go bless you i they talk about royal home nigeria celebrities for my channel please make now subscribe share this video so my people, according to the information when e come for us they say Olori olorimeria When we know say he don't storm palace He don't storm palace with the lawyer so that the lawyer now they can go beg caviarcy right now make una dey hear dey go hmm. and wow dem say wonder shall never end because dem say caviarcy make e pack comot for palace so and olorimeria no wan pack comot hmm. make i no forget i first tell una say mama say make if na only one pikin e born one one one make e born am na wetin mama tell am hmm. The end shall tell my people, according to the gist when we dey hear allege my people, dem say kabiyesi tell them, say may they come comot for palace o so the day before the date of the day when kabiyesi say "May they take comot for palace olori mariam don't go bring im lawyer come say he no go fit comot for palace i tell you now, just now say olori mariam mama don't tell am say make e try by all means na i know say olori mariam don fair marry e no born e no born pikin so na the second this thing be this one second marriage na be caviarcy so that time wey dem say olori mariam born boy pikin e born di olori mariam no born for where for marry e no born na the second marriage na be this one as e marry na im e mama say see im mama tell am e don say e know say e don say wen olorimeria e dated kabiyesi for a very long time wen e dey give kabiyesi all her money kabiyesi dey use am dey build eh, things even if una una e be like say una no listen to una no listen to dis thing uh, eh, dis aunty wen e come at dat time wen with olorimeria dey drag kabiyesi when it comes, uh, uh, when it come open open uh, eh, uh, Olorumare and Nyansh you know uh, everything how Olorumare and until they buy all this medication um, I don't forget the name when uh, two people take they do a kerewa for Kabiyesi different thing say Olorumare and wan marry uh, how Olorumare and take use money dey do different kind of thing because of money na im make kabiyesi eh, make olori mary and the first wife she na as dem come say make she come marry she come say she no go marry kabiyesi again and meanwhile she first deny o before she come vex she come leak all the whole secret all the whole secret internet scatter that time hmm. now now di same olorimiran na you go dey carry eh, the lawyer see olojo festival i say olojo festival olojo eh, supermarket na olorimiran build am university for kwara state olorimiran na im e buy am i dey tell una na her money money for relationship na di because of money na im e make kabezi love money well well na im e make kabezi marry all of them. anybody wey not get like uh, um wetin be im name ole tobi tobi no uh, to ole Toby now. im don't get money so lori mariam don do so. sotey e say e don dey comot for palace He say make uh, the lawyer lawyer come settle with caviarcy so because come talk and run. na im make and carry lawyer come. He say for that palace he no go comot say nothing you understand nothing when wey kabiyesi go do when he go make am take comot for palace He say eh kojo according to yoruba He say no go comot nothing so na wetin olori mariam talk with that one so kabiyesi wan end am wit mariam becos kabiyesi bin not even think say these women go stay oh. He just married them. o oh you understand e be it say make if one one wan comot at least before one one go comot one must to remain at di end of di day na so dem stay o dem no gree comot push me i push you Now dem dey dey okay now kabiyesi don't go Uh, eh, olori mariam now e don't go meet kabiyesi with im lawyer and make dem come resolve anything I don't go. Uh, tell kabiyesi say e no go talk about eh, any money again Because now shame and disgrace na my people. pipo foloromerian com comment again Where they go shame and disgrace no be say two people no dey quarrel man and woman dey quarrel now. you understand but just the way wey kabiyesi take take the whole issue so right now my correct pipo olori and now he don't beg kabiyesi say make kabiyesi make e forget say e no dey comot di lawyer don tok my pipo dis olorimariam eh hmm di kain tin wey olorimariam dey do na no believe o some people say eh olorimariam is a very nice person no be say e don do me bad o eh never do me bad before my people. e just that eh e don treat queen naomi bad na dat anger na im dey in me eh dat anger di time wen queen ami tok am di time wen e be say e tell me di time wen e be say e come e carry e carry am go um, Ooni of Ife carry am out as dem come go out <tsk> another day another day so my correct pipo you see all dis tins eh my mouth go say not tok i go still tok all dis tins wey dem dey do so e no e no make sense you understand all these ones so when olori mariam dey do because dem say the cane when they take beat senior wife they go use am beat junior the one that they beat junior they go use am beat senior Oh olori mariam shock eh as kabiyesi take marry all dis plenty wife because olori mariam no believe say not e not know say kabiyesi go even marry all dis wife you understand okay now queen naomi don't say okay He no go come palace He no go come the palace as far as all these women dey weda he come palace He no come palace eh if e marry kabiyesi e go He go dey for where he dey after all e get house na dey hear me so after all e dey house na not dey tope olori by now olori by get the whole house now e no dey stay palace again you understand You know they even hear noise fight again talk when I build her whole house by herself build am I build am by herself You know they stay for balance again so that is enough. non uh, eh, dis thing is enough. non um, uh, eh, how will gratitude to god when He make somebody you understand